radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanye inshuti zacu mwiriwe neza ni tomasi kamirindo basuhuza ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye mu burundi urwego rw'igihugu rushinzwe gukumira no kurwanya jenoside rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko turabye ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamasi bo muri namibiya mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi iry'aba armeniye n'iry'abatutsi bo mu rwanda
uyu ni jean de dieu mutabazi umukuru w'urwego rwo mu burundi rero rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakandida depite ntibabashije kujya kwiyamamariza mu bice bimwe na bimwe bya teritwari za uvira fizi na mwenga mu ntara y'ikivu y'epfo perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko umugambi w'intambara muri ukraine utigeze uhinduka naho mu ntara ya gaza abaturage bashonje bahagaritse amakamyo bayabuza gutambuka yaratwaye imfashanyo z'ibiribwa mbahaye ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ijwi rya amerika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco arasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano intelligence artificielle afite impungenge ko bwakwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini ntazwi ikete umwungere wa ekiliziya katolika papa francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yagise ubwenge mpimbano n'amahoro ni kete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ku mwaka ririmo ubutumwa ekiliziya katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro ekiliziya katolika ihimbaza uwo munsi igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere papa francisco muri ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amaleta mu kubugenzura amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mamashini nyabwonko bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka microsoft na google bibandanya kuvumbura ubwoko butandukanye bw'ubwo bwenge umwungere wa ekleziya katolika papa francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora papa francisco muri iryo kete yavuze ko ba nyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none cardinal michael crans ajejwe ivy'iterambere rya kiremwamuntu ivatikano yabwiye abamenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye ivatikano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none yavuze ko papa francisco ashigikiye gose iterambere rya siyansi na tekinoloji ariko mu gihe riza rifasha abantu
hagati aho perezida w'uburusiya vladimir putin we aravuga ko umugambi yari afite ubwo yateraga ukraine mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri utigeze uhinduka yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i moscou diane ninazwe akomeza muri ico kiganiro perezida vladimir putin yavuze ko uburusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri ukraine irangwa n'ivyiyumviro yavuze ko ari ivy'abanazi ihavuye ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava kandi ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo wo kwinjira mu ishamwe ryishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero nato putin yagize ati ibi ukraine ikavyemera amahoro azoboneka ku buryo butamenyerewe perezida vladimir putin yagize kandi icyo avuga ku ngabo uburusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri ukraine avuga ko abarungitswe muri rusange ari ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine ntiyigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri ukraine yahakanye ibivugwa ko uburusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nserukarukambye n'abakukuruke mu gisirikare avuga ko ku rubuga muri ukraine hari indyamunyu z'abasirikare b'uburusiya bikwije yagize ati si ngombwa habe namba erega ku munsi ku munsi uburusiya bwinjiza abasirikare bashasha igihumbi n'amajana atanu kuva ku wa gatatu w'inondwi abasirikare bashasha ibihumbi amajana ane na mirongo ine na bitandatu nibo bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi ikiganiro perezida vladimir putin w'uburusiya yakoranye n'abamenyeshamakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefoni ku nshuro ya mbere kuva uburusiya butangura kugaba ibitero muri ukraine perezida vladimir putin amaze igihe akumira abamenyeshamakuru mvamakungu yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ico gihe amerika yagabisha ko atankeka uburusiya buzorungika abasirikare muri ukraine televiziyo y'igihugu mu burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni zibiri bije biva mu banyagihugu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abaturage ibihumbi n'ibihumbi bo mu ntara ya gaza muri palesitine babambiye amakamyo yari ajyanye imfashanyo z'ibiribwa bayabuza gutambuka bageragezaga kureba ko bayabonamo ibyo bafungura kubera ko bashonje diane ninahazwe igisata kijejwe impunzi muri palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana imfashanyo muri ico gihugu bose bari barembejwe n'inzara ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo philippe lazarini atwara ico gisata yasiguye ko abategera izo mfungurwa baca baziriraho batarindira yagize ati ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya onu badashikirwa n'imfashanyo uwo mutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamwo muri gaza bamaze iminsi ibiri canke itatu badafungura igisata ca onu citaho ibiribwa kw'isi pam mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice ca abanyagihugu bo muri gaza bugarijwe na kigoyi kandi ata n'imiti bariko bararonka hagati aho tukivuga ku vy'intambara ya hamas na israel umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri israel yoav galant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa perezida wa amerika ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa hamas yoav galant yumvikanishije ko umurwi wa hamas umaze imyaka irenga cumi witegura mu kubaka ibirindiro muri vyo harimwo ibiri munsi y'ubutaka galant ariko aha akizeza ko naho bizofata amezi menshi cyane israel byanke bikunde izokora ibishoboka vyose ikazimanganya umurwi wa hamas
diane ninaz urakozwe diane ninahazwe urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire kandi aya makuru uko arimo abageraho kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari banki nyafurika y'iterambere yahaye uburundi na tanzania imfashanyo y'amadolari y'abanyamerika miliyoni hafi magana arindwi ni ukuvuga hafi miliyari ibihumbi bibiri by'amarundi azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero magana atandatu na mirongo itanu uzahuza ibihugu bya tanzania uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru irambuye na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ubwo buryo bwatanzwe ni banki ya afurika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya bija mu gihugu ca cote d'ivoire n'amafaranga azotuma igice ca kabiri c'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu ca tanzania gushika muri congo iciye mu burundi kibandanya umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lieven niyo gusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari bujumbura abona ko Uburundi buzohungukira byinshi cane cane mu byerekeye urudandazwa ni ikintu ciza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo c'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi mirongo umunani by'ibidandazwa byinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero ibihumbi bitatu ivyo birometero ibihumbi bitatu iyo babigiye n'imodokari barateba cane mu nzira barateba cane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitevye tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka hategekanijwe ko hazokubakwa ibirometero birenga amajana atandatu na mirongo itanu bihuza ivyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka tabora kigoma uvinza maragarazi gushika imusongati mu ntara ya rutana mu burundi ahacukugwa ubutare bwa nikel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko n'ico gisata kizobatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu ikigira kabiri ni uko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika mirongo irindwi miliyoni mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi rero mu gihe bizoba vyakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu ibarabara ry'indarayi bizoca biva mu mwanya muto gutyo ntihaze harabaho ibi vy'uko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza iyo nzira izohuzwa n'ikivuko ca Dar es Salaam kiri kw'ibahari ya Indiano ku mugwa mukuru w'ubutunzi muri Tanzania Uburundi buzohabwa ingabire y'ayarenga imiliyoni mirongo icenda n'umunani z'amadolari ya Amerika n'ayarenga imiliyaridi amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani y'amarundi akwiranye n'ibirometero mirongo umunani na bine uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi andre nikwigize wewe yabwiye ijwi ry'amerika ko uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari ibereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu kubw'uwo muhinga yigisha no muri za kaminuza uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza ni mu gihe igihugu ca tanzania cahawe hafi imiliyoni amajana atandatu z'amadolari ya amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga amajana atanu na mirongo itandatu naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu albert nshingiro co kimwe na mugenzi we ajejwe inyubako ibikorwa vya leta n'uburaro diodone dukundane barashima iyo mfashanyo isangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa x rwahoze rwitwa twitter ubwo bushikiranganje uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'Ibanki ya Afurika ijejwe y'iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca igitega no muca ibitoke gushika ku mupaka w'uburundi na kongo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu yamara ibanki ya afurika ijejwe iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka cumi iri imbere pierre clave niyo nkuru ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika wa mbere
ijwi ry'amerika tujye mu burundi urwego rw'igihugu rushinzwe gukumira no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ruvuga ko ubwicanyi bwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu kurusha abatutsi rurasaba leta kwemeza ko ari jenoside eloge wirika neza arabaye inkuru irambuye mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha amakuru babikeye mu binyamakuru bikorera i bujumbura ijwi rya amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu jean dodie mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku caha ca jenoside yasiguye ko uburundi buri mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika vyasinye amasezerano yo kurwanya jenoside n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha ku bwiwe ko nahaheze imyaka ibiri inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi bwova bifatwa nk'ihonyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza turavye ko ishirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamasi bo muri namibiya mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi iry'aba armenye n'iry'abatutsi bo mu rwanda inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'uburundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu burundi mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri no mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na gatatu ryabaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi nk'uko umurwiseve wavyemeje mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya no gukumira jenoside rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na gatatu ariho nyabwoko ryakorewe abahutu ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi avyibaza ko maze rihamagara emmanuel nkunziza umunyamabanga mukuru wa ase jenoside canada ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwicumi na kabiri muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif tudo sosante duze bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'uburundi kutorangira ngo inyweri ntishike ataremeza ivyemewe n'inama nshingamateka bino wa murwi witwa ngo ni ukuvuga ukuri kurekuranira data wanje severe muri ca kinyoma washikiriza ikavuga ngo irindwi na kabiri kugira ariho nyabwoko rigomba kumara abahutu ariko hampande y'ivyo ntaworeka kwibutsa kandi ikindi kintu gihambaye yuko jean dodieu mutabazi yariwe mukuru mu barongoye jedebu yakukira umugambwe fodebu imwe yarangwa no kunyuruza no kwica abatutsi benshi jean dodieu mutabazi ijwi rya amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira ico atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iri tangazo n'ivyashikirijwe n'umunyamabanga umunyamabanga mukuru wase jenoside canada gusa yasavye ubutungane bw'uburundi kwitwarira bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu na amerika abagiriza imvugo ziri mu rwanda inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ivyatsi imvugo ibiba urwanko rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cane cane mu bihugu vya canada na leta zunze ubumwe za amerika igasaba ubutungane bwo mu burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu burundi n'ata muntu canke ishirahamwe mutabazi adoma ku rutoki nkunziza twarase jenoside canada yibaza ko ishirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga twaje twibaza ahubwo yuko avuze canada harimo na twebwe ase jenoside canada naho twebwe ubundi mu myaka mirongo ibiri n'itatu tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe ico tuzi twibaza duhora nuko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihunyabwoko ry'abatutsi ni ukuvuga frodewe havuye ivyara sndfdd kandi bakaba batarigera babihanirwa naho badomwe ku rutoki n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu tukibaza kandi yuko nico bagituma ari na twebwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tudoma urutoki ku gahomerabunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri kongo mu mwaka uheze perezida evariste ndayishimiye yavuze ko hataragera ko ubwicanyi bw'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwo kwitwa ihonyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere vya kahise uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka mugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere Terence Mushano icegera c'umukuru wa jenoside Cirimoso ari mu bamushimiye cane mugabo n'ubu asanga ikizokura impari ari abahinga ba ONU iba severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki n'aho abarongoye umurwi seve ho kunywanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya jenoside batemera ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi ari ihonyabwoko nk'uko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya mutabazi niko vyanditse eroje uri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho tuve mu burundi tujye mu rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa rubavu ku gisenyi ni mu burengerazuba bw'igihugu yafashe icyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo cumi n'umunani ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza umunyamakuru eric bagira ubusa aratubwira impamvu umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'aba bagabo nyuma y'impaka ndende ku baburanyi b'impande zombi muri uru rubanza ku isonga habanje gutabwa muri yombi abagabo icyenda kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko hari abagabo cumi n'umunani barangajwe imbere na inosa kayumba wari ukuriye gereza ya nyakiriba i rubavu ku gisenyi bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'iyicarubozo byabyaye impfu za hato na hato aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha bamwe mu bare guhereye kuri kayumba ufatwa nka kizigenza witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana ukwabo mu badahari ubushinjacyaha buvugamo augustin munyaneza n'undi witwa maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihishe ubutabera humvikanye kandi ko uwitwa emmanuel byinshi na pascal nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko kuri aba hiyongeraho abandi siliveri wihoreye keve kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kuyiregura ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri emmanuel ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo rugasaba ko hatabaho gutandukanya izi manza kuko byazagorana mu kugena indishyi ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata indi tariki umucamanza yanzuye ko gutandukanya izi manza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya nyakiriba hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri na kabiri abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye emmanuel ndagijimana bakunze kwita pita niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje uyu yabwiye ijwi rya amerika ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri afungiwe inyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno ashinja uwari umuyobozi wa gereza wungirije augustin uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise abaganga bemeje ko ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya mirongo inani ku ijana muganga teoneste niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'ibihumbi bibiri na gatatu ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya jenoside bamukatira gufunga imyaka cumi n'itanu mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe inyakiriba niyitegeka yahabaye imyaka isaga ine ari mu bavuraga ndagije imana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa youtube acishaho videwo igaragaza ibikomere bya ndagije imana niyitegeka akavuga ko iyo videwo yagize ingaruka wabonaga batabyitayeho ibi bintu kuko rero nari imaze gusohora amavidewo menshi cyane bivuga ibyo bintu wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso sipesiyale irangiza ibibazo byose none se umunsi bakubiseho uriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye ni abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro noneho na deregiteri akoresha inama nawe arabivuga nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriya kuri n'iyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana ariko ikindi gitangaje ni uko abashinzwe kumuvura b'abasivile aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya abakoze iyicarubozo ni benshi barikorera abanyururu mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ufite icyicaro muri amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu rwanda ni ibirego u rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta cyiza iyo miryango yarubonaho urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha ehe bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo hasigaye iminsi itandatu gusa kugira ngo amatora abe nyamara mu bice bimwe na bimwe bya teritwari za uvira fizi na mwenga ni mu ntara ya kivu y'epfo abaturage bavuga ko batigeze babona umukandida depite n'umwe ntawaje rero kwiyamamaza ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru vedasite ngabo uri uvira amatora ateganyijwe tariki mirongo ibiri z'uku kwezi aha mu ntara kivu y'epfo hazatorwa perezida abadepite ndetse n'abajyanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho abagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo rurambo magunda minembwe ndetse na mikenge nk'uko bitangazwa n'abahatuye rubungo wili ni umuturage wo muri segiteri y'itomboye mu muhanda wo mu magunda uri mu birometero birenga mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa uvira agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depite barakira iwabo kwiyamamaza badahari ntibabe babona ibyo bababwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo babaha batarabatuma ngo babanze babatume baje kinshasa nibagera kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu ariko ngo hari n'abo batari kumva kubera nta mafaranga bafite vurema henshi barahamagara abantu abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda muri amwe mu lokalite ya bijombo masata nayo ari mu birometero birenga mirongo itanu uvuye muri uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona n'ifoto ye pasiteri makimbi ni umuturage wo kumurambya nta badepite turabona nta bantu na bamwe baza kwiyamamaza iwacu turasa rero nk'aho bisa n'ibikereje kandi iminsi yashize hasigaye icyumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi n'amanimero yabo tugomba kuvota gutora abari bo abakandida depite bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guha baje kumva aho biyamamariza etabu wa loje ni umukandida wo muri teritwari ya mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza azatangira ntariyamamaza yesu yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga bifite buri wese waragwego pariti ikaba irimo gutanga amafaranga abarimo gukora kampanye ni abantu bamaze igihugu bamaze kwiga muri mu gihugu nibo barimo gukora kampanye ku bwa piyero karuba wo mu ishaka rya debule patri avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo hariho amagurupe arume hariho ayo magurupe arume aririya tuma ntekereza yuko nzamutse kaje piyero boza kuntega mu nzira gusa nubwo biri uku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi badukoze urumva nyine baduca baduhereza nk'idolari mirongo ibiri ibyo bihumbi mirongo itanu by'amakongo cyangwa bashaka guhereza nk'idolari mirongo ibiri na zitanu ugenda muri mu moto angana gutya amamoto ashika kuri moto mirongo ine moto mirongo itatu bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batariyamamarizamo bushobora kugabanuka bazobasha gutora icyo ni ikibazo gikomeye gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo ni bande tuzotora wamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo nk'umuntu w'umukecuru amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya umuntu w'umusaza amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tere bagakomeza kubasansibiriza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawugihari kuko hasigaye iminsi mikeya muri teritwari ya uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni magana abiri mirongo ibiri na bane gihe bahatanira imyanya ine muri fizi ni magana abiri n'umwe ku myanya ine mu gihe mu karere ka mwenga ari ijana na mirongo ine n'icyenda ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara ya kivu y'epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni igihumbi na magana atandatu na mirongo itatu na bane mu gihe imyanya bahatanira ari mirongo itatu n'ibiri twibutse yuko abaturage miliyoni mirongo ine na zine aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya mirongo ibiri z'uku kwezi vedasengabo ijwi ry'amerika uvira ijwi ry'amerika naha aya makuru ahumurije mbibutse gusa yuko mu rwego mu burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside rusaba kwemeza ko rusaba leta ko yemeza ko mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri habaye jenoside yakorewe abahutu ndabashimiye cyane rero mukomeze mukubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama